dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu erike bagira ubusa uri i kigali erike mikoro ni yawe ndagushimiye cyane etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadahwema kudukurikira ku ijwi ry'amerika ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kibanze ku bikorwa dukurikije amategeko mpuzamahanga byafatwa nk'iyicarubozo mu magereza atandukanye yo hano mu rwanda ijambo nyamukuru turariha bamwe mu bigeze gufungirwa mu magereza basaba ko ibikorwa by'iyicarubozo biberamo byacika muri iki kiganiro turumva abasaba guca umuco n'indi mikorere igenerwa abafungwa bashya bakinjira muri gereza irimo kubategeka kwituma ku karubanda abaganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko abakora ibyo baba bagambiriye gutahura ibyinjira mu magereza mu buryo butemewe kuri iyi ngingo turumva bamwe mu bacungagereza uretse ibyo ubu tubagezaho iki kiganiro hari abagabo cumi n'umunani bafunzwe bazira ibikorwa by'iyicarubozo byabereye mu magereza cyane cyane iy'i rubavu iri nyakiriba ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda abafunzwe barimo abari abayobozi b'amagereza ndetse n'abafungwa bifashishwaga mu kwica urubozo bagenzi babo abo barangajwe imbere na innocent kayumba uyu ni ufatwa nk'umucurabwenge w'ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza urubanza rwabo ruri ku rwego rw'ubujurire mu rukiko rukuru urugereko rwa musanze baregwa impfu z'abafungwa bagera muri barindwi ndetse n'abandi bahakuye ubumuga n'ibyaha byo hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nyamara igihe cyose imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yagiye ibitunga agatoki u rwanda rwabyamaganiraga kure ijwi rya amerika ibafitiye umwe mu bafungwa wemeza ko yari umuyobozi wa bagenzi be ashinzwe ibikorwa by'iperereza muri gereza aratubwira byinshi yabonye n'icyo atekereza kwiyicarubozo mu magereza tube kandi tubiseguyeho kubera amwe mu magambo muza kumva ataryoheye amatwi ku bibera muri gereza dutangiranye na jean dodier ihorahabona ugiye kumara amezi arindwi asubiye mu buzima busanzwe yari afungiye muri gereza nkuru ya nyarugenge iri mageragere mu mujyi wa kigali yatangiye adusobanurira ibyo bita gutanga ikizamini ni ukuvuga ngo iyo ugeze hariya muri gereza murinjira bakabasaka mu buryo bwose bushoboka bamara kubasaka bakabajyana aho kubereka aho muryama ni mu kato bahita mu kato nyine kuko iyo uhageze ntabwo bahita bakujyana muri rusange ubwo rero iyo umaze kubona aho uryama bahita babajyana mwese ku murongo bakababwira ngo nimuze mujye gutanga ikizami ubwo rero urumva uba uri mushyashya ntabwo uba uzi ibizami ibyo ari byo ubwo rero babajyana ahantu bakazana udukarito uduce tw'udukarito bakabateka mwese kwituma icyarimwe mwese rwose ku murongo waba uri umusaza waba uri umwana mwese mbese nta gaciro ubwo rero ni ukuvuga ngo mwese mugomba kwituma kuri ako gace k'agakarito baya bagiye sinzi aho badukura nyine cyangwa se akandi kantu kose yabisashe nuko ubwo rero umuntu utabashije kwituma ubu ngubu ntabwo bamujyana hamwe namwe bahita bamujyana mu kandi kato kiwe mpaka nawe abashije kwituma nyuma yo kwituma se iyo umaze kwituma nyine ni ukuvuga ngo hari abitwa barapi cyangwa se abasekirite abo ngabo nibo babahagarikiye ubwo umaze kwituma nyine baraza bakajya bareba uko ingoye ngo byarangiye we byarangiye nuko ugaterura ukajyana muri tuwarete bababwira ikigenderewe mbo njye naje kubaza nyuma impamvu y'ibyo bintu kubera ko nabonye nyine ari umuco utari mwiza mubi nyine ubona ko ari iyicarubozo kuko niba ufashe umuntu yari amaze ukwezi muri polisi ni ibigora barya kwituma n'igihe bitemera kubera imiterere y'ibyo uba umaze igihe urya baza kumbwira ngo baba barimo basaka ngo umuntu ngo niba ngo nta rumogi ngo aba yahishe mu nda mwene ibyo bintu by'ingo by'ibiyobyabwenge ukibaza ngo ese kwituma nibyo bigaragaza ko ntabyo yahishe we wabashije guhita wituma byagenze bite
nge amahirwe nabashije kugira nabashije kwituma kubera ko ntabwo nari maze igihe kinini muri kasho bari bamfashe bahita banjyana amageragere urukiko rwarwa nkateye ndi mu buzima busanzwe ubwo rero urumva ngewe nari ngifite ubuzima ubuzima nabashije kubibona icyo kizami ariko hari abakibura kubera kumara igihe barya impungure muri polisi bakazamanura arizo bamaze igihe barya nta badashobora kwituma muri bagenzi bawe mwari kumwe aho ngaho mu bitumye hari ikintu bigeze babonamo bavuga ngo bari bakinjije mu buryo bunyuranyije n'amategeko Nta- ntacyo bashobora kubona kuko urumva u- u- icyakora nk'umuntu wayo bari kukibonamo n'inkange bari bafashe bahita bajyana muri mageragere ugiye ukavuga ngo waki- bagufashe ugifite mbese ariko noneho se wamanye umuntu ukwezi umufite icyo kintu yaba yagikuye kugeza igihe cyose namaze muri gereza nta muntu igeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo n'abaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma aribyo mwise gutanga ikizamini ubu ni umuco ni umuco ubara mu- muri gereza gusa ntabwo nzi niba mu magereza hose babikora ariko muri gereza amageragere uwo ni umuco narawuhasanze nywusigamo na n'ubu mbese ni umuco Mm.
hanyuma se ko hari umucungagereza wambwiye ko ahubwo ari uburyo bwo kurwanya kwinjiza ibitemewe muri gereza wowe icyo kintu muracyemeranyaho uracyumva ute none se ibitemewe kuba bagusatse ibintu byose babisatse kandi urumva n'iyo winjiye muri hara muri polisi n'ubundi baragusaka icyo gihe cyose umaramo muri ribu uba warinjiyemo baragusatse n'iyo bakujyanye n'ubundi baragusaka ntabwo rero mbyemeranywa nawe ahubwo ntabwo wamenya ibiba bigenderewe ku bwanyu mwumva byagombye kugenda bite hagombye gukorwa iki oya ni umuco mubi ni umuco mubi kuko nta abantu umuntu uba ugiye gufunga hariya ba- mu by'ukuri haba n'u- n'uwo bagenzereza gutyo ejo cyangwa ejo bundi akaba umwere ariko baraba- baraba- baramwandagaje rero numva ari umuco mubi kuko niba wasatse umuntu ukamusaka mu myenda mbo umubiri wose ukaba ufite uwufiteho uburenganzira ukawusaka umuco rero wo kujyana umuntu ku karubanda akajya kumwitumisha ku ngufu uri umuntu w'umugabo nta gaciro bigaragara ko ahubwo nuko uwo ubikorera wamaze kumwambura agaciro nyine ntabwo aba akiri umuntu byagombye gucika rwose nta kamaro kabyo nibyo kwandagaza umuntu gusa cyane cyane ko niba byari ibintu bifite umumaro abantu bafite amazina azwi mu gihugu bagerayo hariya ntibabibakorere cyangwa umuntu ufite amafaranga watanze ruswa ntibayimukorere ni uko urumva ko ni umuco w'umuntu wa rubanda rwa giseseka rudafitiye izina rizwi uyu mugabo utifuje ko umwirondoro ujya ahagaragara yatubwiye ko ibyitwa gutanga ikizamini muri gereza yari afungiyemo yabyiboneragana cyane ko nawe akigeramo yari mu banyobaraga abandi banyururu bagenzi be imageragere abakozi umunyamakuru eh, nkanjye mu gihe nari ndiyo narabibonye n'amaso yanjye buri muntu wese winjiye mu igororero rya nyarugenge iyo akinjiramo akekwaho yuko ashobora kuba yinjiranye bimwe mu bintu bitemewe mu igororero bavuga nk'amafaranga bavuga simukadi bavuga telefone ubwo rero uburyo abafunzwe n'imbere bishyiriyeho kugira ngo babashe kugenzura ko umuntu akinyuranyije ibintu bitemewe abanza gutegekwa akigeramo imbere akituma ahantu hatemewe agahagararwa hejuru hanyuma mu mwanda we bakagenzura niba ibyo bintu nta birimo nk'uko rero namwe mubyumva ntabwo bikwiriye gukora ibyo bikorwa umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore ntabwo rwose ibyo bintu bikwiriye niba koko ari na ngombwa kugenzura ibyo bintu byagombye gukorwa n'abakozi ba rcs abacungagereza aho kugira ngo bikorwe n'abafungwa ubwabo bagenzura umuntu uje gufungirwa mu igororero birumvikana rero ko uwo muco rwose ni mubi ubangamiye uburenganzira bwa muntu ukwiriye no gucika none si ikibazo gikomeye ko hari umucungagereza wambwiye ahubwo ko iyo baguketse ari abacungagereza aribo baguha bagenzi bawe bakajya kukunesha nk'uko babivuga ngo ni ukubashyira ku gitiyo ibyo mvuga nibyo nahagazeho ibyo bintu umuntu abikorerwa n'abashinzwe umutekano w'imbere muri gereza baba bita ngo ni ba rapi nibo bakora ibyo bintu gusa hano bavuga ko batanari ibyo bikorerwa n'imbere byanze bikunze barabizi bibangamye bite uburyo bibangamyemo umuntu burya eh, nubwo yaba afunze ariko aba afite uburenganzira ntabwo rero akwiriye kujya kwituma ku karubanda aho buri muntu wese amureba rero niba umuntu akwiriye no gusakwa bikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatesha umuntu agaciro bibaye ngombwa ko muhura n'ababishinzwe nk'abantu mwahabaye mwasaba iki icya mbere na mbere ni ugusaba urwego rukuriye igororero ukagenzura ibintu ndetse ukarica kuko ubwo ibyo ngibyo gukurikirana ruhukanasobanura niba koko ibyo bintu ari ngombwa ariko nyine ntekereza ko ibintu bitari ngombwa byakabaye bishyirwa nko ku kibuga cy'indege ku buryo buri muntu wese uje mu gihugu ntiyaketsweho nawe yakorerwa iki niba rero bidakorwa bivuze ko ibyo bintu bidakwiriye
washington ijwi ry'amerika muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turarebera hamwe ingingo y'ibikorwa by'iyicarubozo bibera mu magereza yo mu rwanda kuri mikoro i kigali mu rwanda muracyumva eh bayura ubusa kuri iki kiganiro gicukumbuye radiyo ijwi ry'amerika yakoresheje ibishoboka ibona abacungagereza bazi iby'umuco wo gutanga ikizamini cyangwa se gushyira ku gitiyo uyu mucungagereza ku mpamvu z'umutekano we twamuhinduriye amajwi gutanga ikizamini bivugwa mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe turi imyanya y'ubundi no gushyira ku gitiyo yego urabona hariho nk'abantu baba bafunzwe na kangahe niyo bakubonye bagukeka cyangwa se akabwira ati ufite ibiki ukanga kubyerekana kenshi kandi nabibonyeho hari igihe usanga yapakiye yapakiye gute gupakira ni ukuvuga ngo abicisha hasi mu kibuno ashaka na mugenzi we ba- ubundi bara- barabifata niba ari nk'itabi niba ari n'ibindi biyobyabwenge bibyo bakabishyiramo mu dupapuro bakazinga ko ushobora kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga yamara kukazinga yasigaho akadodo atagasigaho arangiza agahena agashaka mugenzi we urumva akakimutsindagira mu kibuno umva uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda ibyo bintu wigeze ubibonaho
yewe cyane rwose ndabizi cyane U- urabona ayo bakuye mu ntara bashaka kuzana za ngeso ziwa- zo mu ntara kandi hariya ntabwo byakunda babazanye ari benshi iyo babazanye ari benshi nabo ku muryango ko baba ari bakeya basaba umusada mu maparatuni avuga ati muri iyi paratuni dukeneyemo abantu baza kuduha umusada wo gusaka abantu bazanye ngewe bampamagaye mu musada agenda ngezeyo tubwira umugabo nibyo nshaka kugusobanura kugira ngo ukumve ka gaterine yego ko gushyira ku gitiyo eee nawe tuba tuhageze haba harimo abandi bafungwa ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe twamushyira ku karubanda hari ahantu haba hari abandi nyine baba- aba- bari abasekirite babo baba bashinzwemo umutekano imbere we ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye asutamye adakojeje hasi ikibuno noneho ikindi wasa nk'ahari nk'akamanuka ukamwicaza areba haruguru adafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona ubona asa nk'ubabara kwicara bigasa nk'ibimunanira agasa nk'ushaka kunama yafata hasi uhita ubibona n'ubundi umushyize nk'ahari ukamubwira ati nesanese ko nesanese ntabwo ubizi oya Ga- ushobora kwicara gutya urabona nk'ugiye gusimbuka amakere ukazaza usa nk'ubuja ariko utava hasi usa nk'uzamuka gake gake ubikora vuba vuba nibyo bita kunesaneza Bu- iyo abikoze kenshi akabikora nk'inshuro mirongo itatu ijyanye na pakiye uhita ubibona bo baragenda ntabwo bemera ko yisadiye muri muri tuwarete bamukubita igitiyo akamubwira ati ngaho nesa nesa akanesa nesa nk'iminota cumi n'itanu a- aba atangiye nko gushyuha nanjye bahita bamubwira ati ngaho ituma ibyo anesanesheje yajya kwituma bikanga bahita bamukubita amazi akanywa iyo anyweye amazi akongera akanesanesa nka mirongo itatu ahita yisayidiye bya bintu byose yagize ati yapakiye bikavayo bikagwa ku gitiyo bakamubwira ati ngaho byoze bakamuha nk'amazi akabyoza amara kubyoza agahambura nyine byuko uwo mu- uwo mugabo twamu- twamukuyemo amafaranga agera mu bihumbi ijana na mirongo itatu yari yayambariyeho gutya ayacisha hasi mu kibuno agapakira nyine agapakiramo ndani ndani agapakira Eh, burya iyo babikoze igihe kinini baba bameze ngira ngo abatinganyi bo gatsindwa nabo ba- ba- baragenda bagapayuka bakaba eh, bakarira ububiko bunini iyo ni inkuru ariko nze mugende oya ngewe tuvugana ntabwo niyitirira uwo ni we urumva ibyo ni ibintu nabonye n'amaso yanjye N- ubwo ni uburyo bwo gutahura ibyo wafata nk'amakosa cyangwa nk'ibyaha nta bundi buryo byakorwamo Ah, ni ukuvuga ngo kuko bazi ko ari umuco w'abafungwa kandi burya iyo ubanye n'abantu cyane urabakira nyine ukavuga ati niko bigenda uwo tuzadufata tuzaza tumuhana ariko mwe yaje gushyira akavuga ati wakakiye kuko tuzi ko ari nk'umuco wabo akavuga ati ati yego rwose ati nta kibazo ati ntibakujyanye ati ntibakujyane ati kandi byose bikuremo bakamujyana ku gitiyo bamara kumisa ku gitiyo akagenda bakamukorera ibyo bamukorera yamara kuyasohora mu nda bakayatunganya bakayoza bakayamuhereza n'ubundi agumara inshuti yanjye y'amafaranga ku marayi cyane rwose abarayi kugira ngo umufungo w'iki gihe nu- n'umufungo wa kera baratandukanye ayazana yamara kuyashyira hariya akavuga ati bakuyemo ati yego atiyabara akayabara sosiyare urabizi niwe ushinzwe kwakira ibintu byabo barangiza bakayamwandikaho muri sosiyare bayamwandikaho rwose bakamuha konte ye sibyo akajya ayakoresha nk'ibisanzwe abarayi none se niba hari uwo mushyikirano hagati y'abafungwa n'abacungagereza kubera iki ah, bagera kuri urwo rwego rwo kumva ko yayajyana mu nda yanyujije mu- hasi mu kibuno umuntu ntashobora kumva ko ahubwo harimo ikibazo ku- kuba n'ubundi aje akayaha sosiyari yayamubikira kuki bigera kuri urwo rwego yewe reka musubize aho ngaho nagiye kure ni ukuvuga ngo urabona nka gereza ya rwamagana n'izindi gereza yego kuko njyewe ibyo nabibonye magerageza nabibonye nka gatatu cyangwa kane ziriya gereza zibamo ubucuruzi bwanze gushiramo urabona iyo avuye hariya kenshi bikorwa n'abantu bimuwe cyangwa se kwa kundi tubajyana kwa muganga ubyumve neza cyo twabajyana mu nkiko yagerayo urabizi ah, haba haje abaturage babo kubareba eh, bakurikirana imanza zabo sibyo kuko wa mugani kurinda umuntu kurinda umuntu ukurinda bira- biragoye ashobora guca hirya utabireba agahita amu- amuhamo ikintu kitemewe amubwira ati gira udufaranga uzatwifashishe noneho ayo mafaranga muhaye akavuga ati amafaranga barabahanya bo ku muryango niba bari butume ngira gute ninjiza ni cya gihe mujya nko kuvayo agahita ayapakira kwa kundi nakubwiye iyo ageze mu gipangu arayapakurura akagenda akayabika yajya gusohoka agiye kwa muganga akongera akayapakira noneho rero mbaza ngo ayakoresha gute iyo ageze kwa muganga buriya abacungagereza bafite risike nyinshi kandi igihugu ntabwo kibireba ntabwo kibizi Mhm.
dushobora kujyana kwa muganga reba sasha nawe uriya kuntu sasha yubakiye nibyo bitaro nabashije kuvurizaho inshuro nyinshi nyinshi leta bari mushobora kujyana abafungwa mirongo itanu muri abacungagereza batanu cyangwa bane abo bafungwa bari bujye muri serivisi zirenga icumi iyo mugezeyo Mm.
sinzi umuntu umwe urumva nari muri risike yo kuba natoroka cyangwa hakagira ikindi kibazo kiba iyo nshyitse nka hariya nkabona serivisi ziregeranye abandi ndabapusha nawe ugahita umwicara ahangaha turajya ku yandi maserivisi ahangaha bashoje nkahita mvuga ati babiri wowe urajya muri serivisi nawe ujya muri iyi serivisi njye wumva nsigara ku muryango ncunga aho binjira ari babiri ncunga n'aba bandi bangahe bandi bane ba- wenda bari batandatu ncunga n'aba bandi bane basigaye bicaye hanze ku muryango bategereje kujya muri za serivisi zindi ndi umuntu umwe we iyo agezemo kenshi burya n'abaganga babigiramo uruhare ashobora no kubwira muganga ati wamfashije ati mpamagarira umuvandimwe arimo aramuvura aramwemerewe simfite n'ububasha bwo kubona amuhagarara hejuru agahita amu- amumuhamagarira wenda yego ahubwo ati njye kwa muganga wamfasha iki wangejeho ahangaha ko mfite udufaranga uka- ukamfasha cyangwa akabonye n'abakirinda ubwo urumva atari amanyanga akoze simbizi njyewe ndi hanze ndi mu kazi akajya kuva guhura na muganga ukabona umuntu aje yasinze wumvishe za risike duhura nazo Mm.
iyo ugeze imbere y'ubuyobozi bakubwira yuko ari uburangare bakirengagiza yuko wari ukeneye manipawa ku mbaraga wari ufite kuri kwa gupakira kw'abafungwa icyo bakunda gupakira cyane ni iki ni ukuvuga ngo icyo bakunda gupakira cyane kenshi kenshi ibintu nabonye ubu telefone buto buriya gatushe iyo ari yo yose niyo yaba na smartphone umufungo amenyeye gupakira arayipakira ariko ubu telefone buto amafaranga ibyo rino n'abagore burya bajyaga bapakira itabi burya umugore agatsindwa n'imana umugore arapakira hose akahapakira umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina cyane cyane cyane rwose akabibikamo akamakinga akagenda zizubisana hari umugore nuko namwibuka neza bigeze kumusaka bamukuramo itabi iri kamba ry'itabi ry'itabi baramusaka rwose abikura mu gitsina cye rwose U- uretse se mageragere mu yandi magereza naho biba biriyo ahubwo niho biba cyane ubwo buryo bwo kubashyira ku gitiyo nabwo bubayo Cya- hose ntaho butaba ngewe ni sisiteme yazanywe urumva yego yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe iraduka hose nyine irakwira hose hose mu magereza ubwo iyo bakuzanye bakagukeka tayari ntabwo ugomba gucika aho ngaho bagukubita igiti bakagusaka bakagucakaza kweri reka nkubwire akandi kantu yego iyo yapakiye sibyo hano munsi y'umukondo genda yo hasi ubundi iyo umufashe niba ugize gutya agacupa kamwe umukubitaho agashyi yapakiye uhita ubibona biramubabaza cyane utarabayeyo uba wumva ari ibintu bidasanzwe nyine umuntu utarabayeyo cyari igitabo ngenda numva nacyandika kuri iyi ngingo urwego rw'amagereza mu rwanda rwarabihakanye nk'uko madamu therese kubwimana yabitwandikiye mu butumwa bugufi kuri telefone ku itariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa cumi na kumwe bugira buti ibyo ntabwo bibaho rwose ntabwo binashoboka tuvugana na madamu providence umurungi utegeka komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yatubwiye ko aya makuru ari mashya ariko ko biteguye kuyagenzura bakazamenya ukuri kwayo twebwe nka komisiyo ntitugiyemo nyine muri monitoring ariko nta mufungwa wari waratubwiye iyo kesi uretse n'abo muba muvuganye mujye mubabwira batubwire babwire komisiyo nicyo dushinzwe twebwe nta nubwo rwose tunakeneye kugira tujyayo n'ubundi tunatunguranye nta du- du- kugira ngo tunamenye ariko nibura umuntu amenye nk'ayo makuru ashobora kugenda kuko akagenda akayabaza direkitoma kandi twemerewe kuvugana n'aba- n'aba- n'abafungwa nta muyobozi uhari ntaki ariko so far mu ma monitoring twakoze kandi duheruka mu maka- mu magereza bo nibura yo muri kigali turi- ubu dufite nayo kujya mu kwezi gutaha mu- mu yandi makacu yego nibura nk'iyo information umuntu ayifite yamenya ni- n'uko abaza n'abo byabayeho ukabikorera ntuzumvirizwa ni pratique ubundi nyine ni ni ihohoterwa nyine ntabwo ari ntuza ntabwo byemewe ariko twebwe ku giti cyacu so far nta anta muri report dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira yego ngo nkubwire ngo nibyo cyangwa sibyo Mm.
ariko nibura na informasiyo tugize ubwo abazajyayo muri monitoring ubutaha n'icyo kintu bazakibaza nk'abo ngabo bafungurwa bavuyemo yego wamurasura ko ashobora kuza kuri komisiyo cyangwa se akanamvugisha n'iki ku buryo namugira ku buryo nibura umuntu yagira detaye kugira ngo umuntu azajya ajye muri investigation nitujya muri monitoring akagera no kuri investigation ariko ko iyo practice niba ihari niba iyigeneralize kubera igihe usanga nk'abacungagereza bamwe ari patike zabo utabigeneraliza hari aho usanga wenda ari ntuza niba ari tekinike umuntu amenye ko ari practice tunayi tubakorera ubuvugizi babihagarike kuko iyo dusanzemo harimo such kind of practice twebwe duta tunavugana n'inzego zi- zi- z'ubuyobozi ntitubabwira ngo kanaka yatubwiye ibi ariko tubabwira hari practice batubwiye gukora this is not we have to correct it kandi tukazasubirayo kuverifiya ko batagikora ni na gutyo n'ibyo gukubitwa byagabanutse byatuma hamwe byanacitse kuko twagiye dukora ubuvugizi cyane tubona ko ari ibintu bihagaze- bigomba guhagarara aho ni byiza cyane kuko nabyo bajyaga babivuga Eh, ariko ubu ngubu urebye vraiment nko mu makasho n'ibiki abantu- n'iyo kandi ugiyeyo hari ugasanga ari nk'umuntu ubikora uhita ukora ntuza ku buryo nayo bwihita yoherezamo nka investi- nka inspection yabo bagahita bagira ba- babahana nk'uko natangiye mbibabwira ku musozo w'iki kiganiro mureke mbumvise bwana steven kabera yahoze afungiye muri gereza ya rubavu imwe mu zavuzwemo impfu nyinshi z'abafungwa ndetse n'abahakuye ubumuga kabera ari mu baherutse gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu yahoze akuriye iperereza muri gereza ya rubavu ndoze nk'umuntu wakoranaga nabo mu rwego rwa sekirite y'igipangu mo imbere nari nshinzwe iperereza
ubwo wabonekaga abantu bangahe ibihumbi umunani na cumi na batanu kuri uru rwego umucamanza mu rukiko rukuru aravuze ati agiye gukusanya icyo bafata nk'ibimenyetso bishya asabe abafite ababashinja bataje baze hari impinduka ubona zishobora kuba mu cyemezo cya mbere ku cyemezo cya mbere uko twabyumvaga jye nayo nkiri muri gereza ntabwo twacyishimiye cyane cyane ko nk'umuntu wakoraga muri sekirite hari abantu bakatiwe bayoborwa nk'uko nanjye nayoborwaga hariya turi abafungwa twambaye umwenda w'icyaha ariko hari abantu baduha amabwiriza bari hanze y'igipangu bakoreshwa na rcs iyoborwa n'urwego rw'igihugu tukibaza ese ku- ni gute umuntu waje gukora ibihano wahawe inshingano zo kukuyobora mu gipangu akatirwa umuntu wahawe inshingano n'igihugu akagirwa umwere kandi imiyoborere yo mu gipangu mo imbere tuyikura hanze y'igipangu kandi hanze y'igipangu ari umurongo utangwa n'igihugu tukibaza tuti se abo bantu bagizwe abere gute kandi aribo batangaga umurongo w'akazi nkurikije ibyo perezida w'urukiko numvishije avuga numva harimo impinduka cyane cyane ko yasabye ko abatangabuhamya bazagaragara mu rukiko bashinja cyangwa bashinjura bityo bikaba byatuma u- umunyacyaha cyangwa se u- umwere yazagaragara aho ngaho cyane cyane ko biba bizaba byabaye public abantu bose babireba ibintu bivugwa muri iriya gereza ni ukuri ni ibinyoma bariya abantu bavuga bagiye bapfa bagera muri barindwi ku bwawe nk'umuntu wahabaye iyo myaka ibyo bintu ni ukuri ntabwo nibuka amazina yabo bose uko bangana ariko ababaye ibimuga nibo benshi kuruta abapfuye kandi biragaragara harimo mubyara wanjye bita gangarambe saviye arias mucayina we n'umwana ungana na murumuna wanjye yaje ansanga hariya amwakira aza kubana na byinshi nyuma birangira byinshi amwishe ni ibintu byabaye abaturage bose bareba nta bwisho buba buhari hari n'abandi n'abandi n'uwitwa peter nawe afite ibimenyetso baramukubise ikibuno kiracika afite ibintu agaragaza ku buryo ubu nawe ubwawe uvuga uti koko ibi byaha ni ibyaha byabaye ariko tukibaza ni gute umuntu akorerwa iyicarubozo ringana kuriya ari umuyobozi washyizweho na leta nta kesi agaragaza uwo muntu yatumye amugera kuriya akagirwa umwere ibyo ni byo bintu twibazagaho cyane cyane kuri uru rwego n'iki mwiteze ku butabera icyo twiteze ku butabera twiteze ko bahamagara abatangabuhamya bagahamagara abashinja n'abashinjura ndetse hakagaragara n'imvugo za bamwe mu bakoraga mu rwego rwa sekirite bari muri gereza bagifunze bakatiwe hari n'abagizwe abere ndetse hakagaragaramo na ba bantu tuvuga ngo bari abayobozi ba rcs bagizwe abere ndetse bakisobanura tukareba ukuri kukagaragara cyane cyane ko hazaba hagaragayemo abatemwa nk'umuntu wari ushinzwe iperereza utanga amakuru cyangwa uneka abantu ibihumbi umunani wigeze kuvuga uti uwaguha ijambo buri umwe muri bariya baregwa bose bakorwa n'isoni ntago aya makuru yagiye kugera ku rwego rw'ubucamanza cyangwa se rw'ubutabera bidaturutse mu baturage hagati yacu harimo ababaye intwari bari bafungiye hariya cyane cyane abakoreraga leta bagiye baba intwari basohokamo hariya babasha gutanga amakuru birakurikiranwa cyane cyane ko rero n'ubu ngubu hari abagifunze bashobora kugaragaza uko kuri nyakuri ureke ibinyoma umushinjacyaha ashobora kugenderaho akuye mu bitabo cyangwa se yumva ahandi hantu niyo mpamvu bari abatangabuhamya bashinja cyangwa bashinjura nibagaragara mu rukiko bizaba ari byiza kandi bizatanga umusaruro kuruta uko mbere twabyumvishe ngo bamwe babaye abere abandi baba abanyabyaha bibaye ngombwa ko baguhuza na bariya baregwa ari abagizwe abere ari n'abahamwe n'ibyaha imbonankubone urabibona gute ngewe nk'uwahakana niwe nabanza nkabaza kuko ibyinshi byakorwaga nabaga mpagararanye nabo hari benshi bakubitwaga mpahagaze hari benshi bishwe mpahagaze ariko kubera ko ngewe ntigeze nijandika muri ibyo bintu nabirebaga nk'umuntu ukora muri sekirite ariko numva umutima wanjye utanshira urubanza rwo kugira ngo mbashe kubikora nk'uko babikoraga bitewe na- n'urwego rwanjye nabashinja nkurikije uko nabonaga babikoraga kandi twabaga duhagararanye nk'ukuri kwanjye iyo havuzwe ibikorwa by'iyicarubozo kandi mu magereza abantu baba barahamwe n'ibyaha bakurikiza iby'amategeko yategetse ibyo bindi biza gute nk'umuntu wari ushinzwe iperereza byashingiraga kuki za nyungu ku giti cye nahoze nkubwira z'umuyobozi wayoboragamo imbere ushinzwe umutekano nubwo tuvuga ngo uburenganzira yabuhabwaga no hanze ariko hari ukuntu nk'umuntu ufungiwe politike hari nk'uwitwa silive wahoze mu ishyaka rya ingabire victoire n'uwitwaga fabiye twagira yezu n'abandi n'abandi bazamurwaga nkatwe dukora muri sekirite komiseri ushinzwe umutekano akatubwira ngo mugiye gushinja aba bantu gutya na gutya na gutya na gutya nyamara ibyo bintu ntabyo bakoze ntabyo bazi nyamara twagera imbere y'abayobozi b'igororero bakadutegeka ko ibyo bintu koko tugomba kubiperezanta tukabashinja nyamara ibyo bintu batarabikoze twamara kubivuga bikaba ngombwa ko uwitwa semahane yabaga yatutiye umutwaro w'inkoni yavuye ku musozi hejuru bikaba ngombwa ko abantu bakubitwa inkoni zikagera muri magana abiri magana atatu nyamara ibyo byaha atari ibyaha byabaye ahubwo ari ibyaha bipangiwe aho ngaho bitewe n'inyungu z'abantu ku giti cyabo hari ikindi wumva wakongeraho mu byo tukuganirije tutakubajije icyo nakongeraho ni uko iyicarubozo ryakorewe muri gereza ya rubavu abantu bibyumva nk'ibinyoma ntibabyumve nk'ukuri kandi ntabwo ibihumbi birenga umunani by'abaturage b'abanyarwanda nubwo haba harimo abanyamahanga ntabwo bose baba bavuga ibinyoma ukuri kwarabaye kubabaza umuntu usanzwe ababajwe n'amategeko ari mu bihano ukamubabaza noneho ushingiye ku nyungu zayo ku giti cyawe uzitirira inyungu z'igihugu ntabwo nanone aba ari byo ikindi kintu nakongeraho ni uko aba bantu bitwazaga ko bakorera gavumenti ari oda yavuye muri gavumenti ariko twaje kumenya ko atari oda yavaga muri gavumenti ahubwo byabaga ari ibintu bikuriye ku giti cyabo akaba ariyo mpamvu numva bakabaye babibazwa ku giti cyabo bakanabihanirwa ku giti cyabo ariko batitwaje leta y'u rwanda kuko leta y'u rwanda siyo yabatumye inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika by'umwihariko mwe mudahwema kudukurikira muri dusangire ijambo aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye kuri uyu munsi mbatumira ko namwe aho mutuye aho mukorera mwakomeza kutugezaho uko byifashe mukadutuma natwe tukabatumikira ngaho nimukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi rya amerika kuri mikoro mwumvaga ehe bagira ubusa naho ubutaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose